Hii ni redio Hizwi ya Amerika. iradiyo ijwi rya amerika risameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda niyo neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na federika nkurikije mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha abadepite bagize umuryango w'ubumwe bwa uraya bari mu rugendo mu rwanda ikibazo ca paul rusesabagina afungiwe mu rwanda cagarutse mu biganiro bagize n'abayobozi b'u rwanda We as uh, parliamentarians are free in our decision. We made a clear statement, but uh, because we are committed to uh, human rights, uh, this is uh, our our duty, our our political will.
uyu ni depute Norbert Noze ahagarariye Ubudage mu nama nshingamateka y'u Buraya avuga ko naho bemera ubwigenge bw'amasentare bitabuza ko bavuga uko babona ibintu no gutanga ivyiyumviro ku manza zimwe zimwe sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yatanguje ibikorwa vyayo vy'ukwezi kwa cumi na rimwe i bujumbura mu burundi vice perezida kamara harris atekanya kubwira abakuru b'ibihugu n'amaleta mu nama nkuru izobera i paris mu bufaransa ko leta z'ubumwe za amerika zishigikiye amatora muri libiya aya makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja utwigoro twihutirwa two kugarukana umutekano mu gihugu ca etiyopiya twakomeje uyu munsi ku wa kane ico gihugu kimaze umwaka mu ngwano muri iki gihe intumwa idasanzwe ya leta z'ubumwe za amerika iri mu rugendo mu gihugu ca etiyopiya uyu munsi perezida wa kenya yaboneho akanya ko gutera akamo gasaba gahengwe mu buryo bwihutirwa k'iyo ngwano imaze umwaka uhuru kenyatta yavuze ko bibabaje kubona atabiganiro nyakuri vyigeze biba vyo kurangiza iyo ngwano yahitanye abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi ikanakura mu zabo abandi miliyoni n'imiliyoni kuva mu kwezi kwa cumi na rimwe k'umwaka uheze ingabo za tigereya zifatikanije n'uwundi murwi witwaje ibigwanisho zarafashe ibisagara bikomakomeye bitari bike mu misi iheze kandi zisa n'izisagirije umurwa mukuru addis abeba umuvugizi umushikiranganji wa mbere abiy ahmed belen seyuna ntaco arishura ku kibazo yabajijwe niba abiye azobonana n'intumwa idasanzwe ya leta z'ubumwe za amerika jeffrey feltman feltman yaratangaje muri iyi ndwi ko hariho uburyo bwinshi bwo gutangura ibiganiro mw'ibanga mutwe twigoro kandi ejo ku munsi wa gatatu umunyamaga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu antonio guterres yaratangaje ko yavuganye na abiye bakayaga ukuntu yofasha mu gutanguza ibiganiro vyo guhagarika iyo ngwano uyu munsi kandi perezida wa uganda yoweri museveni yatumye ko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu vyo muri afurika y'umuseruko izokwiga ikibazo c'ingwano muri etiyopiya kw'igenekerezo rya cumi na gatandatu ry'uku kwezi kwa cumi na rimwe tukiri ku mugabane wa afurika abanyagihugu bo muri mali barahanganye n'umusenyi ubageramiye inyuma yaho ikiyaga ca fagibi na cumiye n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugene mukangusi kuva icyo kiyaga kiri mu majyaruguru ya mari gikamya amazi imiryango igituriye igomba gushaka uko irwana ku ngo zayo kubera umusenyi ugenda ubasatira n'uburyo bushya bwo kubaho biturutse ku butaka bwagundutse icyo kiyaga kigeze kuba icya mbere mu bunini mu burengerazuba bwa afurika cyanakiraga amazi yaturukaga mu ruzi rwa nigeri iyo rwabaga rwuzuye buri mwaka cyakora cyagiye cyuma buhoro buhoro nyuma y'amapfa yo muri za mirongo irindwi bituma abantu barenga ibihumbi magana abiri bahindura uburyo bwa gakondo babagaho kuri videwo aganira na komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare croix rouge abdul karim ag al hassan umuturage wahoze ari umuhinzi akaza guhinduka umworozi yerekanye ahantu hari ubutayu agira ati aka karere kose kahoze gatwikiriwe n'amazi ubu we n'abandi baturage bahoze mu midugudu yo hafi y'ikiyaga mu burengerazuba bw'umujyi wa Timbuktu bakora ingendo n'amaguru bajya gushakisha amazi y'amatungo ari nako bakora ibishoboka byose kugira ngo batangire umucanga ubasatira ikibazo cy'igabanuka ry'umubare w'abari baturiye ikiyaga Fagbin byitezwe ko kigarukwaho botsa igitutu mu nama mpuzamahanga y'ihindagurika ry'ibihe Glasgow muri Ecosse
vice perezida wa amerika kamala harris arategekanya kubwira abakuru b'ibihugu n'amaleta mu nama nkuru izobera i paris mu bufaransa ko leta z'ubumwe za amerika zishigikiye amatora muri libiya iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta yatunganijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rifatanije n'ubudagi hamwe n'ubutaliyano izobera i Paris ku murwa mukuru w'ubufaransa ku igenekerezo rya cumi na kabiri y'ukwezi kwa cumi na rimwe bitekanije ko abakuru b'ibihugu n'amaleta bavuye mu bihugu vyo muri afurika n'ayandi makungu bazoyitaba umwumvikano muke uhagaze ku itunganywa ry'amatora yo muri libiya atekanijwe ku igenekezo rya mirongo ibiri na kane ry'ukwezi kwa cumi na kabiri uragamiye utwigoro two kurangiza ubwicanyi n'akajagari birangwa muri ico gihugu vice perezida harris avuga ko leta ya amerika ishaka kwereka abanyalibiya ko ishigikiye utwigoro twabo two gutunganya amatora hamwe no kuvana muri ico gihugu abarwanyi b'abanyamahanga hamwe n'abacangira bose harisa azoba kandi ari mu rugendo rw'akazi rw'iminsi itanu mu bufaransa muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini cyatanguriye mu rwanda mu rugendo umurwi w'abadepite bagize umuryango umwe bwa buraya barimwo mu rwanda bongeye kuvuga ku kibazo ca rusesabagina uhagarariye uyu murwi depite na robert noze yabwiye ibinyamakuru ko bubaha ubutungane bw'u rwanda ariko ko nabo bafise uburenganzira bwo kuvuga ico biyumvira ku ngingo iyo ari yo yose ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika asumita kaboyi ari i kigali mu rwanda aba badepite basuye u rwanda nyuma y'igihe gito gishize inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'i burayi isabye leta y'u rwanda kurekura no kohereza paul rusesabagina mu bubirigi ni umwanzuro watowe ku bwiganze buri hejuru mu nama yahuje abadepite b'iyo nteko kuri uyu wa kane abagize itsinda ry'abadepite bagize komisiyo ishinzwe iterambere basuye inteko nshingamategeko y'u rwanda bagirana ibiganiro n'abagize biro y'umutwe w'abadepite mu rwanda ibiganiro by'aba bayobozi byabereye mu muhezo ariko nyuma y'ibi biganiro abagize inteko ku mpande zombi bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru uwaje uhagarariye iryo tsinda depite norbert nezeri yabajijwe icyo avuga kuri dosiye ya rusesabagina asobanura ko atari mu bari bashyigikiye iki cyemezo gusa yumvikanisha ko bafite uburenganzira bwo kuvuga uko bumva ibintu It's not a secret that, that I was not very much I would say comfortable with the decision taken by the European Parliament because aragira ati si ibanga nababwira ko njye ntari nyuzwe n'umurongo bagenzi banjye bafashe kuri njye sinari nyuzwe n'uko twareba iki kibazo cyonyine ngo tureke ibindi bibazo twakabaye nabyo tuvugaho ni ngombwa ariko kwibutsa ko twe turi abadepite kandi twigenga mu byo tuvuga twagaragaje umurongo w'uko tubona umuntu cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ntabwo turi abadiporomate turi abadepite batowe bigenga ariko nanone ku rundi ruhande dukwiye kugira inzira yadufasha kumenya uburyo twakorana n'igihugu cyanyu uyu mudepite kandi yabwiye itangazamakuru ko bubaha ibyemezo by'igihugu It's, uh, it's your decision. You are an independent country. You uh, have the, the have the government. You have your aragira ati ni icyemezo cyanyu muri igihugu cyigenga mufite abadepite mufite guverinoma mufite inkiko zanyu ntabwo twaje kubaha amasomo gusa twaberetse uko tubona ibintu abadepite bagize komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'i burayi bari batoye umwanzuro usaba ko rusesabagina yarekurwa agacyurwa mu bubirigi abo badepite bakavuga ko bikwiye gukorwa nk'igikorwa cy'ubutabazi hatitawe ku kuba ari umwere cyangwa se ahamwe n'ibyaha perezida w'inteko ishinga amategeko y'u rwanda donatira mukabarisa yavuze ko abantu bakwiye kujya baganira mu buryo bwo kubahana murabyibuka ko nyuma ya rezorusiyo bafashe natwe twafashe indi rezorusiyo nk'inteko ishinga amategeko tubabwira uko tubitekerezaho rero ndibwira ko mu biganiro tuzakomeza tugenda tugira ngira ngo ibyo byose tuzagenda bihabwa umurongo kugira ngo abantu bajye baganira mu buryo bwo kumvikana mu buryo bwo kubahana ngira ngo ibiganiro uko bizagenda bikomeza ibyo byose tuzagenda tugaragaza ko tugomba kubana mu bwubahane nyuma y'imyanzuro yatowe n'abadepite b'ubumwe bw'uburayi abadepite n'abasenateri bo mu rwanda bafatiye hamwe umwanzuro wo gusubiza iby'inteko y'ubumwe bw'uburayi yavuze ku bijyanye na paul rusesabagina ko nta cyizere ko azahabwa ubutabera inteko y'u rwanda yasabye ko uyu mwanzuro uvaho kuko udahuje n'ukuri inteko y'u rwanda yerekanye ko iyo nteko yirengagije amategeko y'u rwanda amategeko mpuzamahanga n'amasezerano anyuranye u rwanda rwasinye banongeyeho ko umwanzuro wafashwe ku rwanda ugaragaza ukubogamira kuri rusesabagina kuko afite ubwenegihugu bwa kimwe mu bihugu by'i burayi ijwi rya amerika ryabajije umunyamategeko wo mu rugaga rw'abavoka mu rwanda utashatse ko dutangaza amazina ye uko abona ubusabe bw'imiryango mpuzamahanga ku kibazo cya rusesabagina ibyo bakoze birenze no gutanga amasomo ahubwo ni ugutanga amabwiriza u rwanda rero si umunyamuryango w'umuryango umwe bw'uburayi nk'uko barimo guha amabwiriza polonye mu rwanda ni igihugu cyigenga nta nubwo kibarirwa muri siferi ya union européenne unagereranyije n'abo baganira na african union ibyo rero ni muri ya gahunda ya mpatsa ibihugu no gusuzugura ibihugu bito cyangwa ibihugu bikennye bya afurika nkumva nta jambo bafite nta n'umwanya bafite kuko ibyo batanga si pozisiyo si uko babona ibintu ahubwo ni amabwiriza bihabanye rero nuko ibihugu n'imiryango mpuzamahanga babikwiriye gukorana iri tsinda ry'abadepite bari mu rwanda ni abagize komisiyo ishinzwe iterambere bari mu rwanda kuva mu ntangiriro y'iki cyumweru bazanywe no kureba ibikorwa umuryango w'ubumwe bw'i burayi utera inkunga leta y'u rwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasumita mu burundi sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yatanguje ibikorwa byayo by'ukwezi kwa cumi na rimwe kuri iyi nshuro iyo sentare yashimye kuja kurangurira ibikorwa byayo mu burundi na karyo ko guhimbaza imyaka mirongo ibiri iheze iyo sentare ishinzwe nk'uko bitangazwa n'abayitwara n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda itegeko ryenga sentare nkuru y'umuryango w'Afrika y'ubuseruko rivuga ko ifise inshingano zo gucungera kw'amategeko agenga uwo muryango yubahirizwa n'ibihugu bitandatu bigize akarere ka EAC yashizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura mu ntumbero yo gutanguza icesi ukwezi kwahariwe guhimbaza imyaka mirongo ibiri iheze iyo sentare ishinzwe uwugirongoye Nestor Kayobera aturuka mu Burundi arashimikira ku ntambamyi ihari mu gushira mu ngiro ingingo z'iyo sentare ubwa mbere nuko nkora bivuze nuko sentare ica imanza ariko cya kigenda gukurikira kuraba yuko urubanza rwashizwe mu ngiro ariko amasentare yo mu bihugu haje guca imanza acagenda mu gihugu acagenda kuraba kuri tere yuko urubanza rwashizwe mu ngiro nuvuga ko ariko sentare iwacu yavuga gusa nuko iciye urubanza ibihejeje nuvuga ko uwasinze nibagaruka gusaba ati ndabasabye urubanza rwanje rushizwe mu ngiro akazoguma agaruka agaruka agaruka ariko kubera yuko iya sentare y'ibihugu utabize mu ngiro ubuho nyanze iri tegeko iyo sentare igizwe n'abacamanza cumi n'umwe batandatu bo mu gisata ca mbere na batanu bo mu gisata c'iyungururizo barungikwa n'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango nk'uko itegeko riyigenga ribitegekanya naka na gahaze mu bwigenge bwabo nk'uko binabagugwa n'amashami yigenga kuri mikoro y'ijwi ry'amerika metere vitane nshimirimana arongoye urunani force umwe mu bashinjwamanza baburana imanza imbere y'iyo sentare abacamanza bagenda ngo ni ubuhizi bwabo canke ni ubuhinga canke bagomwe kubera ibyo bamaze n'amareta barungika bakaza bakurikira inyungu z'amareta nk'ubu nk'akarorero iyo sentare isanzwe irongowe n'umurundi yasanzwe aburanira iyo leta nyene hanyuma agaca asubira kugenda akaba ariwe mucamanza mukuru kandi imanza zimwe zimwe yaburanamwo zimwe zimwe yakurikirana zitarahera yamara ubuyobozi bw'iyo sentare burahumuriza ko atamukuru w'igihugu atera igitsure abacamanza b'iyo sentare ifise icicaro iyarusha muri tanzaniya nta nzu iri kuyaca sentare iri kuyakora kandi imanza zayo atamusinikano nta muntu nta gitsure nuvuga ko mwiyungururizo abacamanza ni batanu bava mu bihugu bitanu vyogwana ukuntu umucamanza w'umurundi hagira umuntu amahagarara kwa ngo curubaza gutyo ivyo ntibinashoboka ariko tuze kuvuga uti ni vyiza ko abene gihugu bamenya sentare yabo kandi bakamenya ububasha ifise ko hari abantu bazi ko abantu bashwaniye mwibarabara aho kuja muri sentare ngaha y'intango ya rohero aca twara urubanza yarusha kugira imanza zimwe zimwe itagira umuco n'amaguru ntiziwe ziraja hariya igisata c'iyakiriro ry'imanza kimenyesha ko imanza zirenga amajana atanu arizo zimaze kwakirwa n'iyo sentare mu myaka mirongo ibiri imaze mirongo itandatu muri zo zavuye mu burundi mu gihe zirenga igice zavuye muri tanzaniya muri izo harimo iz'amashami yigenga mu burundi anenga ko zitaburanishijwe neza bitumwe no kutigenga kw'iyo sentare ni nk'ugwerekeye ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera umukuru w'igihugu petero nkurunziza hamwe no guherekeye ifutwa ry'amashirahamwe atanu yigenga muri ico gihugu ku rwa mbere ingingo ya sentare yavuze ko itinjirira sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu ngingo yafashe irekurira perezida nkuru nziza kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni mu gihugu kabiri rukiri mw'iyungururizo umunyamategeko vitane nshimirimana atwara rimwe muri ayo mashirahamwe yafutswe yagirizwa kuja mu migumuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyo rero urumva yuko harimwo agahaze bikerekana yuko sentare iriko irasubira inyuma kandi akunda agahombo gakomeye cyane haba ku banyagihugu haba ku mashyirahamwe haba no kubatwara ubwabo kuko uwundi munsi nabo nyine bazoshobora gukenera iyo sentare hanyuma bayiture nibasanga icumbagira nabo nyine ntizoheza ugatunganiriza kuva kuri uyu wa kane gushika mu mpera z'uku kwezi kw'icumi na rimwe abacamanza bagize ibisata byose byose ntare bazoburanya imanza bari i bujumbura ni ibikorwa byatanguriwe n'inama rukokoma ihuza abegwa n'ikibazo cy'ubutungane mu karere baturuka mu bisata n'amareta agize ibihugu bitandatu by'umuryango wa EAC arivyo Uburundi, Uganda, Tanzania, Kenya, Ubuganda na Sudani y'Epfo basigura ko intumbero ari ukwegereza ubutungane abanyagihugu kuko ico gikorwa co kuburanisha imanza kizoja kirarangurirwa no mu bindi bihugu bigize EAC. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
mu rwanda umucamanza muri sentare isumbuye ya nyarugenge yaburanishije urubanza rwungurujwe n'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutetsi buriho mu rwanda christophe kayumba ni urubanza ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo uregwa yasabye sentare kurekurwa agakurikiranwa ari hanze ubushikirizamanza bwobwo busaba ko akomeza gufungwa ni inkuru y'umumenyesha makuru ry'amerika eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda icyarimwe n'umushakashatsi bwana Christopher Kayumba yagaragaye ku ikoranabuhanga rya Skype yambaye impuzankano y'iroza iranga abagororwa ari muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali imageragere umunyamategeko umwunganira Jean Bosco ntirenganya sefu we yari mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge Kayumba watindanye ijambo asobanura impamvu z'ubujurire bwe yabwiye urukiko ko umucamanza ku rwego rwa mbere yafashe icyemezo kimufunga by'agateganyo hari ingingo z'amategeko yirengagije ku bushake muri izo ngingo Kayumba avuga ko zimwe muri zo zijyanye n'itangwa ry'ibimenyetso mu nkiko kandi ko umucamanza yagombye kuba yararebye impamvu zose ababuranyi batanze aravuga ko ibyaha ubushinjacyaha bumurega bitabayeho ahubwo ko ikirego cyabwo gishingiye ku mpamvu za politiki ku ikubitiro kayumba yarezwe gusambanya ku gahato uwari umukozi we wo mu rugo goreti yankurije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri yarezwe kandi gushaka gusambanya ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga muri kaminuza mu ishuri ry'itangazamakuru fiona mutoni mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ariko icyo gushaka gusambanya umunyeshuri yigishaga urukiko rwagiteye utwatsi ruvuga ko ibyo avuga ari amagambo atagira ibimenyetso biyashyigikira urukiko rwamuketseho gusambanya ku gahato wari umukozi we wo mu rugo ruhita rutegeka gutegeka kw'abafunzwe by'agateganyo kayumba yasobanuye ko nyuma y'iminsi ibiri ashinze ishyaka riharanira demokarasi mu rwanda rpd mu mpine ibinyamakuru byegamiye kuri leta uregwa yemeje ko binaterwa inkunga na leta byahise bisohora inkuru zikubiyemo ibiregwa ari kuburana aravuga ko inkuru byamwanditseho ari nabyo ubushinjacyaha bushingiraho ikirego asobanura uburyo ikirego cye gishingiye kuri politiki kayumba yavuze ko hari abantu yita ko bakomeye atavuze amazina n'imyirondoro yabo bahuye nawe bamusaba guhamagaza itangazamakuru akitandukanya n'ishyaka yashinze akabyanga abo kayumba yabwiye urukiko ko bamuburiye ko kutitandukanya n'ishyaka rpd bizamuviramo gufungwa kandi ko nta kinkiko zizabikoraho kayumba yabwiye umucamanza ko yagereranije imikorere y'ubushinjacyaha bwa none ntahitaniye n'iy'ubushinjacyaha bwo ku butegetsi bwa perezida juvenal habyarimana umucamanza yahise amugarura mu murongo amwibutsa ko atandukira kuko mu byo yajuririye hatarimo igereranya ry'imikorere y'ubushinjacyaha ku butegetsi buriho n'ubwo ku bwa habyarimana kayumba yavuze ko umutangabuhamya goreti yankurije umurega kumusambanya ku gahato ari umubeshyi yibaza uburyo yavuze ko yasambanijwe ku gahato mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri mu kwezi atibuka uyu mutangabuhamya mu bibazo yabajijwe harimo kumenya niba kayumba asiramuye cyangwa adasiramuye ibi nabyo kayumba akabitindaho agasaba urukiko kuzabisesengura rukamenya ukuri kwabyo kuko umutangabuhamya yemeza ko atibuka niba kayumba asiramuye cyangwa adasiramuye umunyamategeko ntirenganya umwunganira nawe agakemanga bikomeye icyemezo cy'umucamanza ku rwego rwa mbere gifunga by'agateganyo bwana kayumba avuga ko hatigeze hagaragazwa impapuro za muganga nka bimwe mu bimenyetso ndakuka byagaragaza ko koko kayumba yasambanije ku gahato wari umukozi we wo mu rugo avuga kandi ko mu buhamya bwe uwareze kayumba atabasha kugaragaza imiterere y'inzu avuga ko yabanagamo na kayumba ikindi uyu munyamategeko avuga ko gitangaje ni urutonde rw'abatangabuhamya avuga ko inyandiko mvugo zabo zitashyizwe muri dosiye kuko ubushinjacyaha bwasanze bashinja ururegwa agasaba ko uwo yunganira yarekurwa agakurikiranwa yidegembya nta byinshi ubushinjacyaha bwavuze mu iburanisha rya none bwavuze ko uregwa n'umwunganizi batagaragaza ko hari ingingo z'amategeko zaba zarirengagijwe mu gufata icyemezo gifunga by'agateganyo umunyapolitiki kayumba ubushinjacyaha bukomeye gukomeza gushimangira ko hari abatangabuhamya bashinja Kayumba ibi byaha byo gusambanya ku gahato umuntu mukuru bugasaba ko icyemezo cy'umucamanza wa mbere gihama uko kiri agakomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kugeza mu mpera za bibiri na makumyabiri yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali nyuma yo kujurira igihano yahawe kuko avuga ko ntacyo urukiko rwagishingiyeho urukiko rwajuririwe rwategetse ko icyemezo gihama uko kiri niko kwandikira urukiko rukuru asaba gusubira gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo mbere gato yo gushinga ishyaka kayumba yari yandikiye umukuru w'u rwanda paul kagame ibaruwa ndende ifunguye amugaragariza uruhuri rw'ibibazo byagombye gukosorwa mu nzego zigize ubuzima bw'igihugu n'ibaruwa atigeze ahabwaho igisubizo na nyuma yo gutangiza ishyaka rwanda izi platform for democracy riharanira demokarasi mu rwanda kayumba yumvikanye kenshi anenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu rwanda ku itariki ya cumi z'uku kwezi nibwo urukiko ruzafata icyemezo gifungura cyangwa kigumisha mu munyururu bwana christopher kayumba eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika isamirarira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ku itariki zibiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe uko umwaka utashe ni umunsi mpuzamakungu wo kurwanya inyifato yo kudahana abakora ibyaha ku bamenyesha amakuru uyu munsi wibutswe mu gihe umutekano w'abakora umwuga wo gutangaza amakuru ubandanya kugaramirwa mu bice bitandukanye byo ku isi uwo munsi mpuzamakungu w'uyu mwaka uba wahimbajwe gute mu makungu no mu karere k'ibiyaga binini mugenzi wacu fidele nyongabo yavuganye na mekiro hondera ayoboye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru mu burundi burundian journalist alliance bja mu mfunyafunyo ari i bujumbura ahmed gilbert bukeneza umumenyeshamakuru yigenga ari i nairobi muri kenya na alain majesté barenga umumenyesha amakuru kuri radio culture n'umwigisha ivyigwa vyo kumenyesha amakuru ari i bujumbura Ahmed Gilbert Bukeneza atangura avuga uko uwo munsi wahimbajwe aho aherereye muri Kenya ndakurikirana amakuru yo ngaha muri kenya mugabo nkurikirana cyane ay'i burundi gusumba nimata nkurikirana ay'i burundi gusumba yo muri kenya mugabo ibyo nuba nabashoboye kubona muri kenya n'ahantu igihugu gifise nuvuga muri kano karere ni igihugu ki nuvuga kiri imbere ugereranije n'ibindi bihugu mu bintu byo kumenyesha amakuru pa konti ndashaka kumenya abari mu burundi uko biba byaragenze kubera nta na kimwe nabonye no ku mbuga ngurukanabumenyi sinzi ko hari uwo tubwira uko byari bimeze mu burundi ale majesite mu burundi gilbert aravuze ko yashaka kumenya uko ugende woba warahimbajwe mu burundi uwo munsi mukuru wahimbajwe gute mu burundi washitse abamenyesha amakuru bwa mbere ho atari uvugiro wafise kuko jewe ndatanguye kumva ko ari iryo shiramu ryitwa ngo bga iryo nibaza ko atamenyesha amakuru mwarizi hama rishika batafise uruvugiro rishika abamenyesha amakuru benshi bari mu bwoba bwo gukora akazi kabo bituma badakoranira hamwe kugira bibuke ikibazo kibahuza aho bibabuza gukora ni umunsi mukuru wageze abamenyesha amakuru b'abarundi n'ukuri n'ubwo bagerageza gukora ndavuga bakiri mu burundi badashika kuronka inkuru nyazo bimwe bita lakiseo suse bafise ubwoba muri bwo bafise ingorane ya kazoza k'umwuga bariko babona ko akabuza umwuga wo kumenyesha amakuru buke buke ataterambere riko riraboneka ni umunsi mukuru utigeze uhimbazwa n'ubwo abamenyesha amakuru bose bavuze ati ni umunsi mukuru wari kutuma tuja hamwe ariko ni umunsi mukuru n'ukuri wageze iterambere ryo kumenyesha amakuru ubwiganzure bwo kumenyesha amakuru mu burundi atako bwifashe nubwo hakozwe utuntu duke duke ni ukurinda kugira ko ni umunsi mukuru utigeze uhimbazwa na buke buke nta kugwegwa y'ayo mashyirahamwe y'abameshamakuru kuko nta shyirahamwe navuga ngo ribuze abameshamakuru inyuma y'aho ideje isambukiye y'aba association burudede radio rifite ishyirahamwe rihuza n'amanyaradiyo iryo ryo ni iry'abantu bafise amaradiyo ruko ni iry'abakoresha si iry'abameshamakuru ni ukuri wabakije umwe cyangwa ubundi twicaranye tugahurwa tukavuga ati wari munsi mukuru twari kwicara hamwe mugabo ntibigikunze kuko tudafise uruvugiro dufise ubwoba dukora dukora duharanira kubaho ni ukuri nta kintu ca niniya cawahimbajwe uretse abantu babiri bavugana ati umwuga wacu ugeze habe hakwiye ko tuwugarukira reka tubaze mekion ayoboye iryo shirahamwe bja uwo munsi mukuru wuba wahimbajwe gute muri rusangi ale majeste barenga aravuga ko utahimbajwe mu burundi mwogira icyo mubivugako
ego murakoze kuntumira muri kino kiganiro urisanze ego nk'uko umugenzi ari majesite yabivuze muri rusange uwo munsi muri ntitwavuga ngo warahimbajwe jewe ubwanjye hari amaradiyo amwe makeyi cyane yashoboye kunsaba ubu uko ndabibona ugeneye abameshamakuru bameze mu mugabo hano mu gihugu cyacu Burundi amameshamakuru ashobora kuri bibiri byonyine muri rusange ndavuga nti uwo munsi mu burundi ntiwahimbajwe imvo ntabwo gashoboka amenye nyine kumbure ngira biva kuri ibihe turimo mu binyamishamakuru bimwe bimwe cyangwa ugasanga amashami y'amenyeshamakuru kumbure ntabiha agaciro akarindira mbona kenshi aho dukunda kunywa no guserura ibyiyumviro uvuga nti tukaganira n'abandi tubashikiriza uko tubona ibintu ku munsi mukuru wahariwe iradiyo n'umunsi muzi ko himbazwa mu ntaho zo kwezi kwa akabiri we novuga nti uyu munsi ni ukuri ntabwo wahimbajwe mu burundi muri rusange kubona ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryarashyizeho iyo tariki ya kabiri y'ukwezi kw'icumi na rimwe kugira uwo munsi wibukwe wo gukingira abamenyeshamakuru byoba bivuze iki bivuze iki ku bamenyeshamakuru ku bwanyu ku bwacu tubona ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryagiye hagize ni uko ryajya abonye yuko by'ukuri hariho igihe abamenyeshamakuru bakubagurwa bakicwa bagapfungwa nk'uko mwabivuze mu ntangamarara ishyirahamwe mpuzamakungu rero ntiryihenze mu gushyiraho uwo munsi kumbure rizora ko byagenze biyumvira ati reka tuganirize amabi akorerwa abamenyeshamakuru byoraba rigashyiraho kumbure icyo no kwita remekanisme de suivi kugira umunsi wohimbazwa ukamenyekana gusumba kugira bikunda abamenyeshamakuru wowe reka bawitabire uwo munsi wo kwiyamiriza ayo mabi adukorerwa kandi tudahendanye haba mu karere haba mu burundi haba ku isi yose nabo bo ko ameshamakuru adakorerwamo batandukanye mu kwicwa birimo nza kuri armel gilbert bukeye neza ibyerekeye umwuga wo gutangaza amakuru byaba byifashe gute ku isi no mu karere k'ibiyaga binini mu karere ko muri afurika mu buseruko muri rusange ku bwawe
ugiye kuraba ugiye kuraba ku isi basinuvuga ku isi bagiye kuraba raporo zikunda gusohoka kenshi zirerekana yuko umwuga wo kumenyesha amakuru muri rusange ugenda bavuga gute ibiwubangamiye bigenda byiyongera muri rusange hanyuma mu karere nahone ntihasigara inyuma ugiye kuraba ibihugu byabo muri kano karere ko haba muri south african community nyabaza ko nahone ni uko nyene ibibangamiye umwuga ni byinshi cyane tugarutse ku burundi aho urumva uburundi buri mu gihe gikomeye cyane ku bijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru murazi turi mu gihe abanyamakuru barenga ijana bahunze igihugu bataye igihugu cyabo badashobora gukorera umwuga wo kumenyesha amakuru mu burundi turi mu gihe aho amaradiyo televiziyo byataye igihugu bikorera hanze y'uburundi ibibazo ni byinshi cyane dufatiye mvuze ku burundi gusa mvuze ku burundi gusa mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu umunyamakuru yarazimanganye byambigira imana gusa n'ubu nta na kimwe turamenya ntituzi byamushyikiye mu minsi yahera mu kwezi nibaza mu kwezi guheze mugenzi wacu akorera bonesha fm emeri shari niyo nkuru yarakubaguwe ari kuri tere ibibazo ni byinshi cyane mu burundi mugabo sinogenda ntavuze kameme sinogenda ntavuze abanyamakuru ba b'iwacu b'ikinyamakuru iwacu bafunguwe mu mpera z'umwaka ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nubwo bari bafunzwe bazira ubusa bazira ko bagiye gukora umwuga wabo bagiye gukora akazi batekereza gukora nkongera nkavuga n'ijambo umukuru w'igihugu yavuze mu ntango ntibaza z'uwo mwaka aho yavuga ati mu gifaransa yavuga ngo jamais sale media agomba kuvuga ati umunyamakuru ni kadahara kadahara mugabo mu nyuma nahone twarumvise umukuru w'igihugu asubira kuvuga irindi jambo ridahumuriza aho navuga gute yavuze amajambo akaze cyane ku banyamakuru bagenzi bacu babiri Esdras Ndikumana akorerekeye radiyo y'abafaransa RFI fondateri w'ikinyamakuru iwacu Antoine Kaburahe mu kwezi k'umunani guheruka bibaza ko ari uko bimeze Alain Majesté Barenga ku byerekeye icyo kibazo nyene ivyerekeye umwuga wo gutangaza amakuru ubona vyifashe gute ku isi muri iki gihe no mu karere akaba ako k'ibiyaga binini canke muri Afrika mu buseruko ko cyane cyane ndiko ndaraba mu karere ka afurika mu busanzwe turimwo uburenganzira bwo gukoresha amakuru si mu burundi gusa tagasekara muri mu gihugu cy'u rwanda nawe nyine ni uko nyine amatungo amenyesha amakuru babuzwa gukora batse ibikoresho byabo aho ntawo bideha mu gihugu cya tanzania nyuma y'uko magufuri wahoze ari umukuru w'igihugu magufuri asubiriwe n'uwahora abantu bari bazatanguye kugira umwizere ko kumbura ibintu bigiye kugenda neza nabyo nyine ni uko bimeze abamenyesha amakuru bacahohoterwa mu burundi mu burundi kuvuga ngo ni abamenyesha amakuru bahari barahari gusa icuka cyo gukora si cyiza bwaramenyesha amakuru bagerageza biragoye biragoye biragoye cyane mu burundi cyo kimwe n'akarere ka afurika y'ubuseruko nta terambere ryo kumenyesha amakuru riboneka nta bwigenge nta bwisanzure nta kandi bitari no mu nshingano y'ama leta yacu ibyo ntaho bideha ubwigenge bwo kumenyesha amakuru kuko niyo ntumbero ya demokarasi n'umunsi ku kumenyesha amakuru bwa burundi umuntu akora ibintu ni nko kwiheba ni nko kwiheba inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na fasire yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye edi rwema niwe yari abihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatekamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza